And now, now, news. Correct news on Top Correct FM. News Sharp Sharp on Top Correct FM. Governors for the 36 states for inside the country don agree to join body with traditional rulers, religious leaders, plus civil society organizations on how to take support security people to make sure say the life and property of Naija people dey safe. Dem yarn this one after their 21st teleconference meeting with Oga Presido on Thursday. Managing Director of Federal Roads Maintenance Agency, Mr. Nuruddin Rafindadi on Thursday, yarn say e no dey aware of the extra 11 billion naira wey dey on top their budget. He say the amount dey different from wetin dem present give National Assembly. He talk this one when he appear for House of Representatives Committee on top FEMA to defend the budget nigeria centre for disease control ncdc say nigeria don get 180 new covid-19 cases and na for inside 14 states the total number of people wey get the sickness for naija now na 63508 but nobody don die from the sickness since the last 24 hours so the number of people wey the sickness don kill go remain at 1115 dis one na according to the latest statistics wey ncdc provide for thursday night. News sharp sharp from Obodo Obodoyibo. President Uhuru Kenyatta say di goment for inside Kenya on Thursday don form one special squad wey go deal with pipo wey no obey COVID-19 law wey di state ministry of health don put down. Pipo wey follow for di squad na from di National Police Service, Country Inspectorate plus some special members for inside di team. Police for Germany yarn on Friday say dem dey search houses plus offices for inside di country to take check for anybody wey get connect wit Australian ISIS sympathiser wey shoot and kill four pipo for inside di country. Benin police bin shoot di 20-year-old ISIS sympathiser wey bin don go jail becos im dey try join ISIS for inside Syria. News sharp sharp on Top Sports Waka. Super Eagles and Leicester City striker Kelechi Iheanacho scored two goals and do one assist as Leicester City beat Braga 4-0 to maintain their good start for inside the Europa League group stage. Now for 25 minutes, Iheanacho scored his first goal before Bruno Viana mistakenly deflect Iheanacho 25-yard shot inside the post for the second goal. if you no hear am on top correct fm. hmm e don happen at all. make you check again if e don happen.